yene ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese duteramanye ku uyu munsi wa mbere itariki mirongo ibiri na zitandatu y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na federike nkurikije ateramije ibiganiro vy'uwo munsi bwicanyi bica umuntu umwumwe ibi bintu byo gutera amagerenade hirya no hino haba hafi y'ahantu abantu bategera amamodoka haba hehe turafise ivyemeza yuko ari ibintu vyateguwe na bamwe bari bateguye ihirika ry'ubutegetsi uyo ni valentin bagorikunda mushikizamanza kizigenza burundi avuga ko ubwicanyi bubandanya mu burundi amezi atandatu inyuma y'aho uruhagarara rwa politike rutanguriye iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana muramutse neza aloise umwanya ni wawe udushikiriza amakuru waduteguriye waramutse fred ndaramutse ndaramukije kandi n'abariko baratwumviriza mu gihugu ca tanzania abanyetanzaniya ejo ku munsi wa mungu bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka amatora barabira ibintu hafi babona ko abahiganwa ku mpande zose bizeye gutahukana intsinzi ayo matora yabaye mu mutekano ntangere ku buryo atanumwe yari yugwara uwundi nk'uko bimenyeshwa n'umumeshi amakuru w'ijwi rya amerika jill greg ari i dar es salaam gukurikirana ayo matora umugambwe CCM uri ku butegetsi wagirizwa n'abatavuga rumwe nawe ko ataco washikanye ku batanzaniya ku bijanye n'iterambere ariko abahinga mu vya politike bavuga ko ari uwo mugambwe ufise amahirwe yo gutsinda perezida Jakaya Kikwete rero agiye kurangiza ibiringo bibiri vy'imyaka cumi vyose hamwe nk'uko ibwirizwa shingiro rya Tanzania ribivuga Tanzania ifise kahise kaho abaperezida bubahiriza ibiringo ibitamenyerewe mu bihugu bitari bike vya Afrika umugwi w'igihugu ujejwe amatora muri Tanzania umumenyesha kuzotangazwa uwatsinze mu matora mu misi ibiri ahandi havugwa amatora y'umukuru w'igihugu ni ku, mu gihugu ca Cote d'Ivoire aho ku imana muri ico gihugu uh, abanyagihugu bazindukiye mu matora amatora aho perezida Alassane Ouattara asanzwe arongoye ico gihugu ari we afise amahirwe yo kuyatsinda ayo matora rero yejo kuwimana muri Cote d'Ivoire kwabaye nko kuraba intambwe ico gihugu kigeze ko mu vya demokrasi no kwihanganirana inyuma yaho mu myaka itanu irangiye ni ukuvuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi abantu bashika ibihumbi bitatu basize ubuzima mu mishamirano yabaye mu matora igihe amatora yarangira igihugu ca Republika ya Kongo naho naho nyine caratanguje caratang eh, muratubabarira mu gihugu ca Republika ya Kongo naco nyine caratunganije amatora kugira abanyagihugu bemeze canke bahakane nimba ibwirizwa shingiro ryohindurwa kugira Perezida Denis Sassou Nguesso aronka uburenganzira bwo kongera kwitoza ikindi kiringo mu gihe abanyagihugu bokwemera ko rihinduka ingingo yo kutarenza ibiringo bibiri ku butegetsi yokugwaho kandi n'ingingo ivuga ko atamukuru w'igihugu yo kwitoza mu gihe arenze imyaka mirongo irindwi y'amavuka yovanywa mu ibwirizwa shingiro abatavuga rumwe na perezida Denis Sassou Nguesso muri ico gihugu ca Kongo bahamagariye abanywanyi babo kutitaba ayo matora abantu rero bashika bane nibo bafuye mu migumuko yabaye yo kwiyamiriza ayo matora ku munsi wa kabiri i Brazzaville mu mugwa mukuru w'igihugu ca Kongo perezida Denis Sassou Nguesso rero yaratsinze amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda yongera yatsinda mu mwaka yatanguye kuyatsinda muri ambabarira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri yongera yatsinda mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda akaba rero amaze imyaka mirongo itatu n'itandatu ku butegetsi muri ico gihugu Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Amajepfo ari mu rugendo mu gihugu ca Afrika y'Epfo kugira avugane na Perezida Jacob Zuma aho bagejeje mu ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro atumbereye guhagarika intambara imaze amezi mirongo ibiri n'abiri isinzikaje igihugu cya sudani y'amajyepfo nk'uko bimenyeshwa na ateni weke ateni umuvugizi wa perezida kire perezida kire yasabye kandi perezida jacob zuma wa afurika y'epfo kugondoza reki mashare badacana uwaka kugira ashire umukono ku rwandiko rw'uko ibijyanye no gucungira umutekano byotegekanywa ibyo bikaba biri mu byo bemeranije gukora mu gihe basinye amasezerano y'amahoro abo bategetsi baravuganye kandi ko inteko za Uganda zari zagiye gushigikira leta ya Sudani y'Epfo mu gihe c'intambara ziriko zirakura akarenge muri ico gihugu ibi bikerekana ko perezida Kire wa Sudani y'Epfo afise ishaka ryo gushira mu ngiro amasezerano basinye ku mugabane wa burayi abategetsi b'ibihugu vya buraya bategekanya kurungika abapolisi amajana ane bacungera imbibe no gushiraho ibiro ku mbibe aho ni ku bihugu biri ku nkengera z'ibiyaga imbibe zo gukurikirana rero uruja n'uruza rw'abantu kugira bahangane n'ikibazo c'impunzi ivyo bavyemeranije mu nama yabahuje jo ku musi w'imana i Bruxelles mu Bubirigi aho ni mu gihe impunzi zigizwe n'abanyesiriya abanyafuganisitani n'abava mu bindi bihugu babandanije guhungira mu bihugu vya burayi byo mu burengero ejo ku munsi w'imana ikindi bemeranije ni ukurungika ubwato bukwiye ku nkengera z'ubugiriki guhangana n'ico kibazo
urakoze aloyizi ku makuru weje kudushikiriza nyuma amezi atandatu hatanguye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya perezida nkurunziza ibyo leta yise imigomuko amashyirahamwe yigenga yo mu burundi na mpuzamakungu atanga ibitego by'abantu barenga amajana mirongo itanu bamaze kugandagurwa ku murwa mukuru bujumbura hamwe n'abashika mirongo icyenda basinzikarijwe ubuzima muri abo abana bagandaguwe bakaba barenga cumi leta nayo mu matohoza yagize ivuga ko abantu barenga amajana indwi bapfunzwe bagirizwa iyo migomuko leta ivuga kandi ko yahombeye n'amafaranga arenga miliyaridi mirongo itanu n'imwe z'amafaranga y'amarundi amashyirahamwe adahanira ibyicaro vya politike ahanura leta kwicarana n'abatavuga rumwe nayo cane cane abahungiye hanze igihugu kugira ngo ikibazo c'umutekano muke gitorerwe umuti ni ikiganiro twateguriye na Eloge Willy Kaneza amashirahamwe hari agateka kazina muntu mu Burundi nka Prodash Rigiteka Fokode n'ayandi avuga ko abantu bamaze kwicwa kuva ku itariki ya 2026 kwezi kwa kane gushika ubu barenga amajana 250 ayo mashirahamwe yemeza kandi ko abicwa kenshi ari mu migambo itavuga rumwe na leta canka mu mashirahamwe yigenga yiyamirije ikiringo ca gatatu ca president nkuru nziza ariko aya mashirahamwe amenyesha ko hari n'abanywanyi bo mu mugambo uri ku butegetsi CNDD FDD bishwe hamwe n'abajejwe umutekano harimwo basoma Mozambique umukuru w'igihugu muri bo General Adolphe Nshimirimana yishwe arashwe ku itariki ya kabiri ukwezi k'umunani igisata cawo nikijejwe ateka kazi na muntu naco cemeza ko abantu 198 ari bo bishwe abagera ku 90 nabo basinzikarizwa ubuzima torture mu gifaransa ku mugwa mukuru Bujumbura hari amatariki ntibagiranwa hishwe abantu benshi carimwe ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa kane umunsi wa mbere w'imyiyerekano abantu batandatu barishwe muri zone c'ibitoke mu buraruko bwa bujumbura muri bo harimwo umwana w'imyaka cumi n'itanu itariki cumi na zine z'ukwezi kwa gatanu abasirikare cumi na babiri baguye ku iradiyo na televiziyo vy'igihugu igihe hari habaye gushaka guhirika ubutegetsi muri uko kwezi nyene itariki mirongo ibiri na zibiri abantu umunani bagizwe hanini n'abakenyezi badandaza ivyamwa iruhande y'ahahoze isoko nkuru ya bujumbura baguye mu gitero c'amagrenade abagera ku mirongo itanu barakomereka itariki imwe y'ukwezi kw'indwi kw'ibarabara ry'umunani muri karitiye ya mutakura mu buraruko bwa bujumbura abantu indwi barishwe harimo umugabo abahungu be babiri b'amahasa n'umupolisi umwe igenekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kw'icenda abantu indwi baguye kw'ibarabara rya bujumbura rumonge mu gitero cari kigamije umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare general prime niyo ngabo mu ntango z'ukwezi kw'icumi itariki zitatu abantu batanu baguye mu cibitoke baraswa bariko bataha iwabo kw'igenekerezo rya cumi na gatatu naho muri uku kwezi kw'icumi abantu cumi harimo umuryango w'umumenyeshamakuru christophe nkezabahizi yafata amasanamu kuri televiziyo y'igihugu biciwe muri karitsiye ya gatatu mu ngagara imiryango yabuze isaba ubutungane kuzora kwerekana abisha babo umuntu abuze umuntu umuntu atagwaye igikomere kiba kininiya cyane umubabaro ukomeye udasanzwe twizeye yuko leta izogira icyo ikoze icyo gihe ibara ryagwa mu muryango byaratukoze ko cyane twabuze umwana ni umwana yari umunyeshuri kandi yari ateye imbere hanyuma icyo twosaba ni uko ubutungane bwokora bwino i burundi na mpuzamakungu abajejwe agateka kazi na muntu nabo nyene bakagira icyo bafashije ku bantu bose bashobora kuba barabuze abantu muri bita umugumuko kandi bariko baharanira iteka ry'igihugu ariko hari n'abandi basa n'abarengewe ukuntu yapfuye byambabaje cyane kuba ntacyo yazize n'ubu ndiko nsaba Burundi ibintu ko byohagarara kubera abantu bamaze gupfa ni benshi cyane ntacyo tubona twe turiko turazira jewe ubutungane ntacyo mbona no busaba kubera ibyashitse byarashitse ntashobora kuzuka mwene ko ntashobora kubasaba ngo bamugarukane oya oya nta cizere vuma ndabufitiye ntanagikeya
kuva mu kwezi kwa gatandatu niho hatangura kumvikana urwamo rw'amasasu n'amagrenade mu makaritsiye amwamwe bikaba kenshi mu ijoro hagaterwa ibirindiro by'abapolisi umushyikirizamanza kizigenza wa repubulika valante bagorikunda ku igenekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kw'icyenda yavuze ko ubutungane buza abagira ivyo bitero ubu bwicanyi bwica umuntu umwe umwe ibi bintu byo gutera amagrenade hirya no hino haba hafi y'ahantu abantu bategera amamodoka haba he turafise ivyemeza yuko ari ibintu vyateguwe na bamwe bari bateguye ihirika ry'ubutegetsi ubu umushikiranganji w'umutekano arenga yome bunyoni arahumuriza muri karti ya musaga abenegihugu baho bari kubisagashi n'abaza baje kunona baza bacingetire bavuye ahandi ukumva ngo bateye grenade aha gake kabaho no mu zindi kartiye za nyakabiga bice bitari bikeyi byangagara barifashe kandi barakoze muzajabe ni nkuko nyene naho umushikiranganji bunyoni atanga umwizero amashirahamwe yigenga yabona ko umuti urama w'ikibazo cy'umutekano uzova mu biganiro angere niko yagize atwara ishyirahamwe ry'igiteka anatubwira we yiyumvira boganira na leta ni ba bantu baba umugambwe uri ku butegetsi bari inyuma y'igihugu bita abafuronderi ubwira kabiri nabo bari mu migambwe itari kumwe n'ubutegetsi benshi muri bo bari inyuma y'igihugu n'abatwara amashyirahamwe bari inyuma y'igihugu nabo bafite ishoboterera leta niyemere yicare n'abo bantu turanyotewe amahoro turanyotewe umutekano umutekano ntunyotewe jewe cyane ni uguhera hejuru ku mukuru w'igihugu umukuru w'igihugu turi ko turaraba ibikorwa yahora akora imbere yakunda gukina umupira nk'aho kuri tampete ubu ntawe ukimubona bivuga rero afite ubwoba nta wundi yobura ni ugushika hasi amahoro twese turayakeneye ntibemere rero barose amahoro ababenegihugu ayo mahoro na leta ivuga ko iyakeneye ariko perezida nkuru nziza yaratomoye ibintu aho yatanguza ibikorwa by'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi hariho abandi barundi bari mu mahanga bagiyeyo atawubirukanye bahunze ubukurikirano n'ubutungane kubera ibyaha bagirizwa n'abandi byaragaragara ko bagize uruhara mu kurondera gutembagaza ubutegetsi bwishyiriweho n'abenegihugu n'abavugwa mu byegeranyo by'ishyirampuzamakungu onu bagirizwa ko bari mu batera uruhagarara muri kano karere leta y'u Burundi yashaka gusubira kwibutsa yuko ibyo biganiro naho atanumwe bikumira bitazoza bihagarika igikorwa cy'ubutungane kuva hatangwa imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya perezida nkuru nziza leta yise imigumuko amatohoza y'ubutungane yerekana ko igihugu cyahahombeye miliyaridi zirenga mirongo itanu n'imwe z'amafaranga y'amarundi abantu barenga amajana indwi barafungwa abarenga amajana atanu bafatiwe muri iyo myiyerekano abarenga amajana abiri nabo bafatirwa mu ntara ya cibitoke mu kwezi kw'indwi aho haba igitero mu makomine ya bukinanyana na kabarore ku magenekerezo ya cumi na cumi na rimwe ibitigiri by'abafunzwe leta isa n'ibihuriza ko n'amashyirahamwe yigenga yo mu burundi na mpuzamakungu avuga ko abantu baba amajana umunani bari mu mabohero no mu busho ibitigiri by'abahungiye mu bihugu bibanyi nk'u rwanda tanzania na congo byaba ibihumbi amajana abiri ibi byemezwa n'ishyirahamwe ryita impunzi ku isi hcr n'igisata ca international crisis group muri afurika yo hagati eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika ejo ku munsi wa mungu mu gihugu ca Tanzania abanyagihugu basidukanye niyo nka baja mu matora y'umukuru w'igihugu abashinga amateka hamwe n'amatora yo ku mitumba umugenzi wacu Edi Rwema yaraganiye na Kasim Kaira umumenyesha makuru wa televiziyo Azam ajejwe gukurikirana amakuru yo mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini Kasim Kaira yatanguye avuga ukuntu ayo matora yagenze hamwe na bimwe mu bintu bidasanzwe yabonye muri ayo matora ngira ngo hari ibintu nka bitatu ushobora kuvuga ko bidasanzwe muri aya matora ugereranyije n'amatora yose yabanjirije cyane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu n'umwaka wa w'ibihumbi bibiri na cumi icya mbere ni uko abantu bayitabiriye mu mibare minini cyane habayeho gukangurira imbaga bidasanzwe ku buryo abantu benshi byageze ku munsi wo kuza kwitabira aya matora bakaba bayitabiriye mu bwinshi cyane ariko ikindi kigaragara cyane ni abasore abasore benshi abujije imyaka cumi n'umunani no kujya hejuru nabo bariyandikishije mu bwinshi cyane inshuro nyinshi wasanga batabyitaho basa nk'aho ari politiki y'abasaza Ah, kubera iki gihe rero habayeho gukangurirwa cyane benshi bakaba bitabiriye amatora bariyandikishije benshi bazindutse kuza gut- uh, gutora Eh, bikaba ari ikintu rero cyigaragazaga cyane ikindi cya gatatu ni uko n'abategarugori abari n'abategarugori nabo bitabiriye by'umwihariko wasangaga ko no mu mibare ubundi basanzwe ari bo benshi ariko ugasanga ubundi bashobora kuba babigiramo nk'ikintu cy'ubunebwe muri uyu mu- muri uyu mwaka icyabaye kidasanzwe ni uko bose bitabiriye baba ari abagore baba ari abasore baba ari abasaza bose wabonaga bashishikajwe n'icyo kintu ikindi ni uko eh, eh, ibijyanye eh, na- n'akazi kanini kari hagati y'amashyaka abiri ashyamiranye cyane ndavuga icya- ishyaka riri ku butegetsi rya CCM n'ishyaka eh, rya eh, ry'abatavuga rumwe na leta rya Chadema ariko noneho riri mu rwunge rw'amashyaka yitwa Ukawa wabonaga hari ikintu cya hafi cyane buri umwe yumva ko afite ubushobozi bwo kuba yatsinda aya matora gutyo rero bakaba bakanguriye abantu babo kuza kwitabira ayo matora Ah, ni nabwo bwa mbere abantu benshi barimo kuvuga ko ishyaka riri ku butegetsi rishobora no gutsindwa ukurikiranyije ibyari mu kwiyamamaza iminsi yo kwiyamamaza izi kampanyi zabayemo ikindi kintu ndetse ngira ngo nari nibagiwe no kuvugaho ah, ikintu kijyanye n'amafaranga yakoreshejwe muri iyi kampanyi cyangwa muri iyi- muri uku kwiyamamaza indege zarakoreshejwe mu bwinshi cyane ibintu byagiye mu madarapo ibintu byagiye mu kwandikisha inyandiko ibyagiye mu bitangazamakuru n'amateleviziyo n'amaradiyo ni amafaranga adafite ingano uburyo i- amashyaka yose yakoresheje uburyo bwose bushoboka kugira ngo yiyamamaze Eh, bwana kasimu kayira ayo mafaranga ndetse n'izo ndege zakoreshejwe kugera hirya no hino ku bakandida byanakoreshejwe no mu bitangazamakuru nka televiziyo yanyu yitwa azamu yakoresheje indege kugira ngo igere mu ntara hirya no hino z'igihugu cya tanzania kugira ngo mwirebere uko amatora ameze nawe wari mu banyamakuru barimo gukora icyo gikorwa musura intara zitandukanye aho mwageze byifashe bite mwabonye amatora yagenze ate uyu munsi twabashije gukora akazi ngira ngo katoroshye ugereranyije turi mu mujyi witwa dodoma ari nawo mujyi ngira ngo mukuru w'igihugu mu bijyanye n'imitegekere ni- cyangwa imiyoborere Ah, umujyi mukuru dar es salaam wo ni umujyi w'ubucuruzi Ah, twahereye dar es salaam rero mu gitondo aho twasanze abantu benshi bazindutse kwitabira ayo matora bajya mu mirongo ahubwo hamwe na hamwe ugasanga bari bashinzwe amatora aribo batinze kuba baza kugira ngo bafungure gutora gutangire amatora yagombaga gutangira saa moya za mu gitondo ariko kugera saa kumi n'imwe z'igice saa kumi n'ebyiri nka benshi abagiye gusenga bavaga ku masengero mu misigiti bahita bagana muri iyo mirongo yo kujya gutorwa icyo rero cyagaragaje i- ikidasanzwe hamwe na hamwe ariko hari abantu batinze kujya kureba amazina yabo ku ku- ku mpapuro zari zaramanitswe mu turere dutandukanye ahantu hatorerwa babo rero bagize ikibazo cy'uko mu gihe baje kujya gushakisha amazina yabo nabyo byatumye ari muri bimwe byatindije amatora gutangira ariko ahenshi wabonye iyo mibare minini koko yagaragaye igaragaza ko abantu babashije kwitabira kandi mu gihe muri iyo ndege yacu- yacu rero ya kajugujugu ko turimo kuzenguruka mu gihugu twageze mu karere ka dodoma eh, cyangwa se mu ntara ya dodoma Eh, muri ako karere rero tujya ahantu hitwa singida tujya ahantu hitwa dufite gahunda yo kujya ahantu hitwa iringa tu- twagiye ahantu hitwa mupapwa aha hose wagenda gusanga abantu bitabiriye amatora mu bwinshi cyane ikigaragara ni abasore baje mu bwinshi budasanzwe bose baje mu kujya muri aya matora ni ryari dushobora kumenya uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ni mu minsi ibiri kugera tariki makumyabiri n'indwi tuzaba tumaze kumenya uwatsinze ariko uretse kuba ayo matora nyine ubu ngubu uko amatora agenda asohoka ah, niko bagenda ba- ba- ba- ba- ba- ba- batangaza kugera ku itariki ya makumyabiri na zirindwi tuzaba tumaze kumenya uwo ari we ariko nk'uko amategeko abiteganya mu gihe baba- hata- hatabashije kugira utsinda icyarimwe ubwo bazinjira mu mu rwunge rwa kabiri kugira ngo noneho tu- tu- tujye mu cyiciro cya kabiri cy'amatora abazaba babiri ba- ba- bari imbere baba ari bo bashobora kuba barushanwa gusa mvuge yuko abakandida ari umunani biyamamaje ku mwanya wa perezida ariko abo wumva cyane ari abo babiri nyine uw'ishyaka rya CCM riri ku butegetsi n'ishyaka rya Chadema nanone ryagiye mu rwunge rw'amashyaka yitwa Ukawa kasimu kayira umunyamakuru wa televiziyo aza mu gihugu cya tanzania ushinzwe gukurikirana akarere k'ibiyaga bigari turagushimiye cyane kano kanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika risamwanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho n'umwanya wa sport twumvirize mugenzi wacu jean claude munyandinda shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda irakomeje mu mpera z'icyumweru gishize habaye imikino y'umunsi wa gatandatu ku kuwa gatanu ikipe ya rwamagana fc yatsinze bugesera fc ibitego biri ku busa uyu mukino ukaba warabereye i rwamagana kuri stade ubworoherane ikipe amagaju fc yatsinze musanze fc ibitego bibiri kuri kimwe ejo ndi kuwa gatandatu habaye imikino itatu ku kibuga cya tamutamu i rubavu ikipe ya marine fc yanganyije na espoir fc ubusa ku busa polisi fc yaguye miswi na sunrise banganya igitego kimwe kuri kimwe uyu mukino wabereye i rwamagana mu mukino wa nkubita ngukubite wabereye kuri stade amahoro i remera ibihangange rayon sport na apr fc byacakiraniye imbere y'abantu bagera ku bihumbi icumi umukino warangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa umutoza w'ikipe ya apr fc emmanuel rubona asanga abakinnyi be hari ibyo bagerageje gukora neza hakaba n'ibyabananiye Wa- muri rusange hari ibintu bimwe na bimwe byitajya bigenda neza hari ibyagenze neza ariko tugenda tubikosora buri munsi mu myitozo tugerageza guturavaya imbere y'izamu wa, ni ibintu bimaze igihe kinini wenda batabikora bi- bizagenda biza gahoro gahoro ku ruhande rwa rayon siporo umutoza sositeni habimana yemeza ko ikipe ye yakinye neza nubwo intego yabo yo kwegukana amanota atatu batayigezeho ashima abakinnyi be bakiri bato hanyuma akanenga bamwe mu basanzwe bamenyereye ngo kuko bagaragaje igihunga kandi aribo bari batezweho byinshi ahubwo abagiye bagira igihunga ni abakinnyi ubona bafite nka experience urabona nka davis urabona piero nibo bagiye bagira igihunga ariko abana nka ba savio urabona eh, bageragezaga gutanga umusaruro bari bafite uko bari babonye amahirwe bari bamaze igihe badakina ku ruhande rwa bariya bana bataragira experience ngewe na- nabashima uko babyaje umusaruro Eh, ku basore bari bafite experience nka ba piero ba davis ngira ngo nibo batabyaje umusaruro ejo ku cyumweru imikino ya shampiyona yarakomeje as kigali yanganyije na kiyovu siporo ubusa ku busa kuri stade de la mitiye ku mumena gicumbi fc yanganyije na mukura victory siporo igitego kimwe kuri kimwe uyu mukino wabereye kuri stade ya gicumbi mu wundi mukino etensere fc yatsinze as muhanga igitego kimwe ku busa ku kibuga cya tamutamu kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatandatu wa shampiyona ikipe iri ku mwanya wa mbere ni as kigali ifite amanota cumi n'abiri polisi fc iza ku mwanya wa kabiri nayo ikagira amanota cumi n'abiri ikipe ya gatatu ni apr fc ifite amanota cumi na rimwe amagaju fc ikaza ku mwanya wa kane n'amanota cumi na rimwe nayo ikipe ya gatanu ni kiyovu siporo n'amanota icumi iya gatandatu ikaba mukura victory siporo nayo ikagira amanota icumi rayon siporo ni iya karindwi ifite amanota icyenda gicumbi fc ikaza ku mwanya wa munani nayo ikagira amanota icyenda ikipe ya cyenda ni espoir fc n'amanota umunani ku mwanya wa cumi turahasanga rwamagana city ikagira amanota arindwi ikipe ya cumi na rimwe ni musanze fc nayo ifite amanota arindwi sunrise ikaza ku mwanya wa cumi na kabiri nayo ifite amanota arindwi ku mwanya wa cumi na gatatu hari marine fc ifite amanota atanu bugesera fc ni iya cumi na kane nayo ikagira amanota atanu ikipe ya cumi na gatanu ni etensere fc ifite amanota ane naho ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni as muhanga ifite inota rimwe kugeza ubu ikagira n'umwenda w'ibitego birindwi tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare ejo bundi kuwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru mu rwanda harangiye amasiganwa ategurwa buri kwezi rwanda cycling cup mu gusoza abasiganwa bakoze intera ebyiri ndende arizo muhanga rubavu na rubavu kigali inkuru ibabaje muri uru rugendo rwa rubavu kigali ni urupfu rw'umukinnyi yves kabera w'ikipe ya fly yo mu karere ka gasabo ubwo yakoraga impanuka akagongana n'imodoka mu gihe yari ari hafi kugera ahitwa ku giti cy'inyoni muri rusange uwatsinzira irushanwa rwanda cycling cup hateranyijwe amanota yose y'amasiganwa yari arigize ni nsengimana jean bosco wo mu ikipe ya benediction mu karere ka rubavu amakipe atandatu niyo yari yaserutse muri iri rushanwa rimaze umwaka ayo ni benediction y'i rubavu ami sportif y'i rwamagana fly y'i gasabo cca y'i huye ikipe ya kiramuruzi ndetse na sine elma yo kwa mayaka mu mujyi wa kigali yari claude munyandinda i kigali
ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika
ku itariki ya cumi na zibiri z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abasirikare hafi mirongo icyenda ba leta zunze ubumwe za amerika barungitswe muri cameroon mu mugambi wa leta zunze ubumwe za amerika wo gufasha ibikorwa byo kurwanya umugwi w'intagondwa za boko haram icyo gikorwa gishyigikiwe na leta ya cameroon kigamije gufasha ibikorwa bya gisirikare bijyanye n'iperereza rikorerwa mu kirere ubuhinga bwo gucungira umutekano hakoreshejwe amasanamu ya videwo kumwe n'ubundi buhinga bwa none mu nzira yo gufasha ibihugu bya afurika bicuditse na amerika kurwanya boko haram igitigiri cy'abasirikare bose bazorungikwa muri icyo gikorwa muri cameroon bazoba ari amajana atatu abasirikare bose bazofasha mu bikorwa by'iperereza rigirirwa mu kirere bita esr hakaba kandi hazokoreshwa indege muri icyo gikorwa ibyo bikorwa by'iperereza rya esr bizofasha ibihugu bya afurika bicuditse na leta zunze ubumwe za amerika gucungira umutekano no kurwanya boko haram ku mipaka yabyo amakuru azoba yatororokanijwe n'izo ndege zitagira abadereva cyangwa ibigwanisho azofasha ibihugu bicuditse na amerika muri ako karere k'uburengero bwa afurika kurwanya iterabwoba ibyo byashyikirijwe na josh ernest umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu avuga kandi ko igihe umukuru w'igihugu yagira urugendo muri afurika mu ntango z'uyu mwaka yavuze ko ari ngombwa ko ibihugu byigira hamwe umugambi wo kurwanya boko haram ati kandi ibyo leta zunze ubumwe za amerika igerageza gukora ni ugufashisha ubuhinga budasanzwe bukoreshwa mu gisirikare cya amerika ibyo bihugu by'ako karere
ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika mu kanya turasozera ikiganiro twateguriye ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije alois
abanyetanzaniya byo ku munsi w'imana bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka ndetse nayo ku mitumba amatora abarabira ibintu hafi babona ko abahiganwa ku mpande zose bizeye gutahukana insinzi umugwi w'igihugu ujejwe amatora muri icyo gihugu umenyesha ko uzotangaza uwatsinze amatora ejo ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi z'uku kwezi kw'icumi ahandi habaye amatora y'umukuru w'igihugu ejo ku imana ni mu gihugu cya cote d'ivoire aho perezida Alassane Ouattara asanzwe arongoye icyo gihugu ari we afise amahirwe yo kuyatsinda ayo matora y'ejo ku imana kwabaye nko kuraba intambwe icyo gihugu cya cote d'ivoire kigeze ko mu bya demokarasi no kwihanganirana inyuma y'aho mu myaka itanu irangiye abantu bashika ibihumbi bitatu basize ubuzima mu mishamirano yabaye amatora arangiye igihugu cya repubulika ya kongo nacyo nyine cyaratunganije amatora kugira abanyagihugu bemeze cyangwa bahakane nimba ibwirizwa nshingiro ryohindurwa kugira perezida denis Sassou ahe aronka uburenganzira bwo kongera kwitoza ikindi kiringo mu gihe abanyagihugu bo kwemeza ko ibwirizwa nshingiro rihinduka ingingo yo kutarenza ibiringo bibiri ku butegetsi yo kwigwa mu ibwirizwa shingiro kandi n'ingingo ivuga ko atamukuru w'igihugu yo kwitoza mu gihe arenze imyaka mirongo irindwi y'amavuko yovanywa muri iryo bwirizwa shingiro ry'icyo gihugu perezida Salva Kiir wa sudani y'amajyepfo ari mu rugendo mu gihugu cya afurika y'epfo kugira avugane na perezida jacob zuma aho bagejeje mu ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro atumbereye guhagarika intambara imaze amezi mirongo ibiri n'abiri isinzikaje sudani y'amajyepfo abo bategetsi baravuganye kandi ko inteko za uganda zari zagiye gushyigikira leta ya sudani y'epfo mu gihe cy'intambara ziriko zirakura akarenge muri ico gihugu ibi bikerekana ko perezida Kiir wa Sudani y'amajepfo afise ishaka ryo gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro ku mugabane wa buraya naho abategetsi b'ibihugu vya buraya bategekanya kurungika abapolisi amajana ane bacungera imbibe no gushiraho ibiro ku mbibe z'ibihugu biri ku nkengera z'amazi kugira bakurikirane uruja n'uruza rw'abantu kugira bahangane kandi n'ikibazo cy'impunzi ibyo babyemeranije mu nama yabahuje jo ku munsi w'imana i buruseli mu bubirigi tony brere yahoze ari minisitiri wa mbere w'ubwongereza aremera ko ingwani icyo gihugu cyagize muri irake gifatanije na leta zunze ubumwe za amerika bayigize bakoreye ku makuru atariyo agasaba imbabazi ku byabaye byose
Inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'Amerika ibiganiro tuhateguriye bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro tuhateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Burigimana mwakoze kudutega amatwi mugira amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.